Yes, good afternoon to everybody. Where we say they hear me for anywhere, una for they hear my voice this afternoon. We don't come again, oh, eh, make a fair hail una, swallow una, eh, bosa. For everybody where we say they know they listen to us before, the ones where just knew they join, and the ones where they think and say, ah, now walk, no, no, no, no, no, we already know they reach. As you day your pocket, make you tune in to Radio 1 103.5 FM. Your program, everybody program on top the matter. Yes, so the program where Africa check and theater for a change wey google news initiative come support wey dem carry come naija here come take sama all di kind of aproko wey be say concern covid nineteen vaccine comot for our obodo nigeria na e don come again o oh, di way we take dey come and for those wey be say just dey join us eh i know say people wey don fair dey lis ten to us before dem don fair know say na every wednesday for one pm na e dis program na e dey shele for radio one and if you just dey join di program get different segments and i wan tell you say all di di segment wey this program get now im we take the summer aproko we no dey use one leave one or use the other, forget another one no we get the drama wey the title na life na pot of beans we go use am sama aproko we get the one wey be say we get our sabi sabi person yes guest wey be say e go touch light for the matter wey e dey ground still use e own nono e sabi sabi wetin e know you know say dem dey sensitization well well <laughs> na dem go still use their own no. take sama their pro We still get our poll question for there and the oga kpatakpata of them all. <laughs> our media literacy. na all na in dey inside this one. na on top the matter wey all of us dey. Now we still dey so for Radio 1 103.5 FM. My name na Aminat Sulaimon. muku na no go anywhere. people, this is your chance to win a Wolf airtime every month, oh, because as part of this program on Top the Matter, where we did touchlight all the them say them say about COVID 19 vaccine, we did do some research by the side, and as you did listen to this program, we can like make you join the list of people where go they help us answer small, small question every month oh, on waiting you feel about this program. A Wolf airtime they berekete every month, oh, if you day part of the first 100 people to join our list. If you want, may we add you to the list, send on top the matter, give us on top WhatsApp on 09 090 837 777 89. Hear the number again, oh, 090 837 777 89. But you must to listen to every episode of the program oh, so you go fit answer the question well, well. On top the matter, now every Wednesday from 1 p.m. go reach 2 p.m. on Radio 1 103.5. Remember, say, Awufe time go day every month oh, for the first 100 people we go join the list. Eh, sure you don't run. I mean, you sit there where you did. You dey look and say, Yabi, you want turn to doubting Thomas. No, no, no, no. Now, as it e be, now so we take talk come. So, so if now maybe you are go sharply, sharply, quickly, quickly, yarari, yarari, kiakiali, kiakiali, go send on top the matter. Go that WhatsApp number where you hear so. But in case you don't hear the WhatsApp number, now 09083777789. Now you go send on top the matter to make yourself for there among the first 100 people where we say, Then go win They go shop chop awoof airtime. But my people, before I come to waka far make I first break first um abi I be my am for neutral anyone for inside. I want ask you now one um question especially for wey be sey follow us for our Instagram um page for Africa check underscore ng and i know say dem don see the question for there dem don know wetin the question be but i wan ask people wey be say eh, whether you see am o whether you no wan see or never see am o but we wan maybe say na everybody na im go help carry ogbonge informate eh, go help clean the aproko wey concern covid nineteen vaccine comot for naija and the question be say whether covid nineteen vaccine fit delay woman menstruation na im be the question covid nineteen vaccine fit delay woman menstruation eh, na im be the question so all right uh, eh, that one una i no go no be now na me wan tell una the answer no be now na i wan talk but uh, if our sabi sabi uh, person if he don touch light the aproko finish that time na me go come read the result i go come read am come out for una we go come know the people wey be say dem dey carry the ogbonge information and the people wey be say dey carry app all this one we dey do so na to make sure say everybody carry confam informate waka yes it is time <laughs> it is time for people wey be say don dey look wetin you dey do drop that tea make you sit down open your ear wide if you no wide use something widen am stretch am well well cross legged wetin you want you want chips make i come give you or water because this one wey be say me want make okay ah chips no i no dey give chips compared to where dey chop chips dem no dey look <laughs> this one wey be say i wan talk so na the one wey be say uh, the drama and i wan make una lis ten to that uh, drama well well because after this drama so uh, i get question wey be say i go ask after the drama no go anywhere o oh. and no change that da na still on top the matter for radio one one oh three dot five fm. thank you baby girl how far na. i do <laughs> you know the song dey fresh. oh my sister leave that thing that we dey try. you eh. see eh, that covid vaccine mm. you know see that day we register for. I've been no get chance to go collect the ticket. I as rock run come for Oh, see, my mama son need to come see my mama. So I dey think am say make I come find time come find. Eh eh my my friend abeg see that vaccine matter. Eh. I even wan talk something. Wetin be that? Eh since I collect that vaccine I never see my period o. Eh. Hey, eh, e don do e don reach three weeks now wey the thing late I never see am na di vaccine na na the only thing wey i collect put for body since that time i no come know wetin dey happen o na say make i collect vaccine make i protect myself i fit run the house. alpha ọ̀nà púpọ̀ náà mìíràn àmọ́ àwọn bá ẹsẹ̀ ẹ̀kú. wá sí wetin happen. ó dà pé wọ́n ti ń fi ìyà you see your brain to drop well. Why? sí you no dey cry again you stop person for myself wetin you want. i want to come and I'm amaka disappointed alpha oya. na you go na you go be disappointed this kind which kind of. ọ̀gbẹ́ni kò ṣìyọ be like say I wan buy dat phone. How far the year wey we don something before you say for ninety percent dey delay period. Na you I don't for. First time I go be this one sef. Oya come collect the plate from the company. Make I touch ninety matter well well. You you dey say COVID you no go talk true abi make Jesus be your personal Lord and saviour. Tell us the fact teacher no know wetin you abeg let dey do lẹ́yìn because abeg go we pass back come meet you we do am um ah eh, you go. ẹ but wasu abeg mind yourself o oh. come back come collect wetin you come you come collect comot. na true na dem dey for night dem dey mọ Basil. Eh? Oya comot my shop. Oh, okay, but no dey buy anything. No dey lie say COVID nineteen vaccine dey stop period o because me that time everybody say uh, it's not a working machine gun every time. Aunty nurse. Aunty nurse ọ̀dọ̀. Alpha ọmọ ìyá mi ọ̀dọ̀ yàtú man ọ̀dọ̀ we are God bless you man. Oya. Ọ̀nà ìkẹ́sì. Acting nurse because you no gree dem this why the dey tell lie say you say you say covid 19 vaccine they delay period I say ah But you, wetin you I dey follow talk? Why you go for everybody mouth? Una wetin na? you say, you say wetin you go na? Very very very very stupid boy. Màá fún ẹ ní kílò. Amaka, you say COVID 19 vaccine dey delay your period. Ee, eh, na since I collect the vaccine. How It don't reach three weeks now. Where I suppose see my period? No, it don't reach. No, no, no, no, no. You be like this vaccine no fit cause this kind thing. I never hear am before. Aunty nurse na the vaccine No, Na the only thing wey I put for my body since that time ah, o. Amaka calm down. I don dey do nurse work now. E don pass fifteen years. Ah, ah, see na so many things people wey woman period go delay. She fit get belle. E fit be say she dey take some kind medication or maybe e e don take one kind thing wey no good for her body or maybe e dey stress. E fit even be hormone issue sef eh? but we no fit know now so i go advise you say cos now me i dey go work i go collect money wey i go need for work so now i go tell you say before you close today see chemist wey dey front here who buy pregnancy strip e no cost whether fifty naira hundred naira no if you buy am tomorrow morning first peace wey you go peace no shop, no drink o peace put am inside make e rest small then keep that seed for me bring and come shop if i close for work na night i dey now if i close and i dey go to branch you go look am if you get belay, e go tell you na. ah, ah aunty nurse which one be this pregnancy ship? i no get belle ah which one be this belle from do, even though even though even do, even though ah wait jare wasi even though if we if we be we go know that one na first step when we see am we go know wetin we go do again abeg make i dey run make i no late. amaka disappoint go buy amaka disappoint go and buy by drive we are in make i go meet abeg ọ̀nà abẹ́lẹ̀ ọ̀nà yá mi gbọ́gbà sí ọ̀nà ìfowópamọ́ lórí ọ̀nà ẹ̀gbọ́n ọ̀nà ẹ̀gbọ́n lórí ọ̀nà ayé ìjàmbá. Àbẹ̀lẹ̀wọ̀ yá àbẹ̀rẹ̀ ilé ti sìnkú ìsí àjẹ fílẹ̀ ọlọ́wọ́ àwọn àìtì ọlọ́ àbẹ̀rẹ̀ àgbàgbẹ́kẹ́ àgbàgbẹ́kẹ́ ní for you ọlọ́. you no go dey use your kidney to dey get that wetin dey worry you no watch photo wey dey go dey. i first give you congratulations. you know say I dey pass for this thing. I hear ah. Amaka disappointed. That girl wey dey like. I hear ah, say Kute say Kute leader friend. That that one that one wey dey sell this. Say period don delay. I say period don delay. Abẹ́fẹ́ don mọ̀. Ah, wetin dey worry you? Ah, Wasiu, abeg na say you don short short this dis one. Agbani man no dey wish you happy father or anything. Sabi give am anything. Abeg calm down, no eh. worry. Your eh. eye go soon clear. Tell me wetin happen. Aunty nurse come there. This one dey give that one lamba say eh we don do this thing say period delay because of covid nineteen vaccine I àti ọlọ́run kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. ẹ ẹ wetin come. àti nurse kan say go buy buy sharp we are in for pharmacy say if you go buy buy sharp we are in for pharmacy tomorrow morning make it peace you go know whether i pregnant or not pregnant. Eh, ẹ that one no wetin i you know the. ẹ even know the papa of the pikin for the buy sharp we are in. wetin i that dey see i make i tell you jagodi ekpe i just i just two some two minutes until i just do something you need to talk to your toe. two minutes you no need to use one year wey you dey gbé díẹ̀ náà bá tẹ̀ mí lọ́sí pẹ̀lẹ́ ọ̀dọ́ ọmọ rẹ̀ àti ṣùgbọ́n fún mọ́ọ̀nì ògbó díẹ̀ yà àti náà tọ́ sí ìgbésẹ̀ kọ̀mọ́bọ̀ yẹ ògbó díẹ̀ gbólùkọ́ kọ̀mọ́bọ̀ yẹ lọ́sí kọ̀mọ́bọ̀ lọ́sí wà lọ́sí tẹ̀lé ọ̀gbìn. Amaka, how you dey now? This one wey you plait just dey like this you dey fear me oo um. No worry na, me I know sey you no get belle, I know. But me I no go even correct that vaccine sef, I no go correct am again make e no go stop my period. Ekaete God no go shame us oo. He no go shame us. Because I no go understand wetin dey happen again, me I don tire. Ah. And then na na dat stupid vaccine na I talk say dat one na. Who dey tell everybody another person matter? Really important, na na. I no know. No, no, no. I'm not disappointed. Ìka ẹ̀kẹ́ ìpẹ́nu sọ́jọ́, why they do like person wey dem dey use brain dey talk well? Basil, I take God beg you, I no dey your mood. Amaka disappointed by his strife. I no dey your mood. Where the by his strife we are is. Amaka, na you dey come and dey say. Basil, na slap I go land for your head. Ọlẹ́ o, ọlẹ́ o, ọlẹ́ o. Uh-uh. Why you go dey call my name? Say me and you. Wetin be sugar TV Who call your name? You no call my name. Why no call Who call your name? No annoy me this morning. No call my name. No annoy me this morning. You can't see where grade don give me already. No me. calm down calm down. Àti náà sọ ọkọ̀ àti náà sọ ọ̀dọ̀ àti náà sọ ṣẹlẹ̀. Ọ̀nà kò mọ̀ ní o. You welcome back. How are you? Ilé ìdí àná. Ilé ìdí àná. Àti náà thank you for coming. very jàre. That's the worst thing we could do yesterday. Where? Sean, sure, na, kahit, you know, Sean, sure, my friend, okay, pero, This result no tell us anything. Àti nurse àti nurse àti nurse I eh? swear eh, we are not in. Everything na win. You see, you no talk say you get belle. Eh, because I no get. You no get belle. Because I no get. E dey invalid. E mean say something dey wrong. The thing wey I go come advise you be say na so many things fit make woman fit no delay. But COVID nineteen vaccine no fit ever make woman fit no delay. Yeah, nurse na that vaccine. Wait. Na since I collect that vaccine, na I make your Vaccine, na I make vaccine. I don't tell you, anything I don't tell you, anything, Wait, mind. Amaka, so you right to me, she saw this, you know, couldn't be the do something. If I say, you not trust you. no, if I not trust you, very you of friend. I'm not the lie, I'm not the lie for my head, no mind it. No lie in the lie for my head. Me and me and me, which are very, which are rubbish, that one, which are rubbish, talk with that. Amaka, wait, what be my solution to this problem? The thing show say, the day should go, they invalid, even though na plenty things fit make woman fit notice but covid nineteen vaccine no be part of am if you no believe me go check am for africacheck.org or go who their website or go ncdc make you go look am you go see say israel no be part of am at all at all but if e be say na sickness cause am or maybe you chop something or you drink medicine or you do something or maybe you don stress na that vaccine na since i collect that vaccine na im the period na my period na e never hang see e never hang before for my life na since i collect that vaccine we no, get vaccine just now. no see wait dem na ah ah. Put that rubbish stuff with that one now. I better not come. Don't put my name for your mouth again. Ah, oh yeah, wait. Make I tell you what you go do next. Make I tell you what you go do next. Go do blood test. If you reach now, they say you wan do malaria. You wan do typhoid. You wan do HIV. You wan do pregnancy. Make they reach out. I do not saw this thing for my body. Wait. How many I been now? So that we go find out wetin cause am exactly. When they don't do that she on the other day put her to if the result come out call me for food anything wey we we go know how we go solve the problem but no be covid nineteen vaccine don use. anti nurse na that vaccine i don do test now we see am say i no get belle you see the tell me do another one. my friend do the test now the the pregnancy no be positive after three years so i no sure say i no if i no dey correct the. the guy dey no dey think like that me i no think am na i no think am. Nothing do me. I'm Amaka, Amaka, my friend, you disappoint me. You are not correct. If I say nothing like that, I don't tell you. It's a lie. It's the lie. You know the most I very on the life before now. Now it's the lie. You not rubbish with that one. I want my happy water beside. Thank you. You dear, yes you. I know say you like awoof airtime. This now your chance to win better one. I know say for your mind, you dey ask how na? Very simple. Just listen to on Top the Matter every Wednesday from 1 p.m. go reach 2 p.m. on Radio 1 103.5 FM. Put ear down, listen to the drama with the title now Life na Pot of Peace. Make you come call us for 013 438 438 or 013 438 439 or 0813 3313172. We go ask the Tory for you again and if you think say you fit clear all the aproko wey no pure on top COVID-19 vaccine wey dey for the drama, you go shout change. When you don't finish, we go come send you a wolf airtime Bam. You see, very simple make you no forget to shout change make you come help us clear all their aproko wey no pure on top covid-19 vaccine na africa check in partnership with theatre for a change wey google news initiative come support dem na im bring dis one come your domot. Ehen, no be small thing o. Hey, hey, hey. Some car aproko eh, no be here even the kind word wey be say me dey hear for person wey the matter no concern na him come carry the matter say oh, yeah, hey na god na go help us uh, because uh, uh, the aproko it isn't hearing e, e, okay sorry no be here now i won't talk it isn't okay sorry all right na now na una go come call us come tell us how you fit take convince amaka abi a kaite wey just tear eye say no no no no no no no me i no dey take this thing again how i go take am wetin my friend take wey say e do am like this. na now na you go come call us tell us how you wan take convince them. tell them say you see this um covid nineteen vaccine so e no dey delay period alright number wey you go call us for na zero eight one three three three one three one seven two again zero eight one three three three one three one seven two or 013-438-438, 013-438-438 or 013-438-439, 013-438-439. We're going to wait to make una dey call as as una dey call so make una let us know how you fit to convince am say ah dis thing wey you think so Not be so the thing be. Abaka how e be see as e be why you go think am like that? eh kaite no be so see as e be why you go think am like that? so na una go call us for for zero eight one three three three one three one seven two zero one three four three eight four three nine the program na still on top the matter for radio one one oh three dot five fm alright normally normally normally na the way e dey be as e be say una go dey call one oh make we first pick eh This call first oh wait, wetin happen now. eh, eh network abeg just dey your day make i dey my day today Now I no mean say we no work together but abeg network make you dey alright today oh eh make i still pick this one make i hear wetin dem wan talk first. hello good afternoon caller. good afternoon. good afternoon your name and where you from dey call us. my name na bukola from benin. City. oh bukola from benin city good afternoon. yes good afternoon ma. All right. Um, you get any question? What you want to ask us? And um, the one we asked last year, I don't know whether you know answer them because the network bad for here. No, we connect nothing at from Facebook after the watch. Okay. So the network not just. good. All right. Right. The yeah. question was the children too. Mm. I don't know to receive the, um, the vaccine, what the COVID 19 but. Okay, okay. all right okay all right our sabi sabi guest don dey here him don dey with us now so him go dey touch light uh, eh, that one but today oh you lis ten to am. no i never lis ten to am not na replay am for me abeg. Eh, make dem replay am for you all right eh, this one now eh, you still dey there madam bukola. hello. hello madam bukola. All right. All right, then they inside here. So they go play up that part for you again. Then you go come tell us how you want to convince them. Not even tell me because the day inside studio for here and they go redo them. Oh yeah. So when you don't reach the time where we say you wan chook mouth put, Madam Bukola they hear me? I hear you. You go come sharp. You say you go say change. You don't even sabiam. All right. Uh, no wahala na. Oya. Oh, eh, Amaka oya break the strip wey you say i say make you go do break am make i see am. Eh, aunty nurse na im be dis. hey and dis thing no tell us anything o. Oh. Eh, dis eh. dey invalid You e no tell us whether you get belle abi you no get belle. Eh, hey, eh, i don talk am say i no fit get belle wey i wan see am for. even though even though sef dis one no mean say the belle matter don comot o. Oh, um, oh, Madam, uh, Madam Bukola, you go see us back uh, because it be like say that network, and you dey hear am so. So once uh, eh, then don dey what they don dey act am for you maybe na the network na get if all of us na understand wetin e be. all right, normally normally our sabi sabi person wey be say im sabi this matter well well because na who born pikin na go know how you wan take back am but e be like say she don call again um, make we okay be like say she don call but as, madam bukola you go wait first make our sabi sabi make him e enter with us first then we go pick your call just now good afternoon sir. Uh, good afternoon. Good afternoon, sir. All right, people wait, they house where be say then they hear us. Then we know say you don't come. So and the person will be our guest today will be say he want they talk to us and before he can talk in name based on say now me Eh, na me and eh, him na him go dey inside today him name na professor olabisi loto and he na professor of obstetric and gynecology na him be i know say he go come talk am in full Business based on say na the one wey me i know na i talk based on the sabi sabi wey him be prof good afternoon once again uh, good afternoon good afternoon sir thank you very much for inviting me oh, well, well, well done sir i think i call the name well Yeah, you try. You try. Hey, eh, I try. So what will be the correct one? No, you're yeah, okay. Eh, okay. Eh, eh, eh, eh, eh, All right. Um, Prof, sir. Yes. Based on the uh, Aproko wey be say people dey talk so we concern COVID-19 vaccine, we want maybe say you help us touch light put for this uh, matter. And the question wey be say then get for here for you, sir, uh, the first one be say is that possible say if woman don't take the covid-19 vaccine if he make a, uh, eh, e make a eh, period dey cease as in the period go just e not go see the period again. okay thank you very much for the question you know this period of covid-19 pandemic is a really stressful period for everybody. okay And because during period of stress, most women will eh, experience some menstrual irregularity. Okay. Even some women that when they are in school, they are doing exam. Okay. You know, the period will not come like that. So the uh, abnormal period that they notice may not be due to the covid nineteen vaccine. Maybe it's because of the general stress that is around this time around. Okay. But that, that is, we know that um, people react to things differently even ordinary paracetamol, hmm. they may have an abnormal reaction to it. Yeah. So, but evidence does not, there's no strong evidence to suggest that COVID-19 vaccine will cause um, menstrual irregularity or since the period. Mm. But the study is going. Not the COVID-19 vaccine are new. Hmm. You know, after using for a long time, the two will be able to gather all the evidence to show that yes, it caused this, it caused that. But okay. for now, there's no evidence to okay. suggest that it can seize anybody's period. Okay. The situation of period is due to stress that we are all going through now because of, because of this pandemic. Okay, okay. Uh, thank you very much, sir. Um, but okay, be like say another call don't enter. Make we first still pick that call first. Make we hear waiting, then get for us. Hello, caller. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Your name away from? The callers. Yeah, my name is Mr. Martin. I'm calling from Ajegunle. From Ajegunle. All right, you got any question yeah. for us? No, I not getting any question now. Okay, you not get any question. All right, um, you listening to the drama for this afternoon? Yes. You listen. Abi made a heart the parts for you again, so that you go fit whether you feel convinced uh, eh, Ekaite or Amaka, then they inside studio. May they have depart for you again. Yes. All right. Hey, eh, Amaka, well, yeah, where that pregnancy test you want say make you do? Show me, make I see. Can I be this auntie nurse? I don't think I'm. Hey, and this thing no come tell us anything. No, the thing they inconclusive. Hey, eh. hey. Say, you e no tell us whether you ah. get belle or not. You don't shout change. Oya make una lis ten. Oya face them. Uh, okay, I dey hear you abeg i dey beg you make you go take this vaccine o oh. you no fit stop period o oh. e get one seminar wey we go dey don tell us say that thing no dey cause any problem for body na to help us. Ah, oga me i no fit believe that one o oh, because my friend now she no see her period me i no fit rate anything come delay my period. na one period don hang since i collect this vaccine o mm-hmm. na since i collect this mm. vaccine gan na my period hang. Hey, eh, but uh, your boyfriend now, I very don't talk say una too small. So even if una small, I better not be my boyfriend though. I beg, I beg, I beg. You not be my boyfriend. I don't even know where una dey that one from. The boy him dey lie. All right, um, all right, my uh, my brother, you see, I say you feel convinced and so. Wow, me I no fit. Oh. Ah, ah, why you don't feel convinced them? They still dey insist, huh? If as i see am say the way you take even tell dem say you dey tell dem based on say wetin you don wetin you don see or wetin you don hear. Ima, uh, you get to one uh, seminar where we go to teach us all these things about the vaccine, so you know they cause any problem for body. Okay, okay. Uh, all right. Thank you very much. Thank you. All right, my people, now still on top the matter now we day on top radio one 103.5 fm for here and um, the one where we say we get today nine we day so all right my our our guest prof sir. Okay, I'm here. Okay, sir. Um, the other question where we say today dey we wan to ask you, sir, we say, uh, make person dey day tired. You know what oyibo dey call and Dem say fatigue. You dey hear me? Uh-huh. Then headache come follow all those uh, small small things wey be say person dey experience after e don take covid nineteen vaccine you think say all these things fit cause uh, cause the one wey oyibo dey call hormonal imbalance for women body your e hormone no go your um, balance. no no no The won cause it those are side effects of the vaccine itself. okay. when you when you have body pain you have fatigue and all that. okay. It's common with all vaccines, not only covid nineteen vaccine, and, eh, and most vaccines when you take them, you have that those uh, something you have fever, headache, and all that. Okay. So it doesn't cause hormonal imbalance. Okay. It will not cause it. Okay, all right. Uh, thank you very much, sir. All right, make we still pick uh, this call again. Uh, make we hear waiting the caller won't tell us. Hello, caller. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma. Good afternoon. Your name away from the callers. My name is Wumi from the Wunmi from Benin, Yes. wetin you get what you wan ask us? I just want to listen to the drama and contribute. Eh, okay May they play that part for you again. So once they play the part for you, you hear am where you know say if I want chook mouth put take convince whether Keta um whether Amaka or Ekaete you go shout change. Okay. All Alright oya. um Amaka oya now wey it's street boys dey make you go bring because i know say this vaccine this covid vaccine e no this see period o. aunty nurse na the street be this. i don't take um. i don't do the test. you get that this matter be o oh. ah ah this thing they inconclusive oh. It means say it e no tell us whether you get belle or not. e no tell because i no get belle now. even though me i still know say this covid vaccine no fit cause your period make e cease o but this one no show us anything. oya aunty nurse na since i collect the vaccine na im my my sharp change make you chook mouth put oya. how how covid nineteen vaccine go make you dey get pregnancy symptoms make you still go do another test o oh. go do test test. no be the covid nineteen vaccine dey make you dey Eh, my own period e never cease before na since i take this vaccine since i collect am na im the period come cease na why i dey talk say ah, ah na this vaccine dey cause am. no e cause go e go this way. wetin make you think say e no cause am shebi na my body. every doctor take na and e no do me like that. Oh, <sighs> all right, uh, my my sister, you sure say the way you tell me tell us. so this one this one you don't, you don't dey convince so. May go do test, may go do. I go make I know what dey do As it me they ask you now, e don't dey convince. I pray make she dey convinced o. Oh, oh, you still dey pray? Don't be say you know say don dey. you know, abeg, go do go do test. No be COVID nineteen, you must just still carry the vaccine. No be dey make you dey get, dey make your menstruation dey dey No, no, no, no. I hear say you come dey use your own wey you don't first take take dey talk to her. Yes. Eh, and you sure say why you not come why you not come here as e be say you come dey use your own. Okay. I said, why you not call here? You and say you see they use your own uh, experience, say they talk to them. e be like say she dey adam and oh see my sister your throw away the english. make drop stubbornness. Eh. stubbornness make go know i like that english e said, be like say dear, I'll write am down make i go fill wetin be other mouth for inside for inside dictionary alright prof sir. Okay. I, I hope say you they hear what this our people they talk. I, I, no, I'm, I, I'm listening okay okay eh now now as you say this thing no fit cause eh, hormonal imbalance for women body uh, people wey dey call us make una no vex abeg we go pick una call as we dey talk to uh, our sabi sabi guests na so we go still dey pick una call for them make una no vex alright the third question wey dey here sir be say e say whether you don see or you don experience any case wey e be say all the vaccine no be only covid nineteen vaccine now all the vaccine in general no be only covid nineteen dey delay woman menstruation abi dey e eh, dey make woman menstruation no dey come regularly you don see that kind one before. Uh, well, no, I'm, I'm not aware of any of the vaccines causing uh, delay in menstruation. Okay. But I know that people can react to things differently. Okay. So it's not that it may not happen. It may occur in some people. Okay. And, because, uh, and then most of the vaccine we give these days are for children not vaccines like um, maybe hepatitis and all that. I'm not aware okay. whether they can see menstruation or not. All right, okay. Now if you say eh, this one, where the way this one just they talk, so now if you say now jenge, Abi. Yes, uh, I don't, I don't think so. Okay. But okay. Though, though why we will not want to say if somebody is feeling something, mm. you don't have to write it out completely. There mm. a minority of people that can react differently to hmm. other people. Hmm. So we should hmm. also listen to them okay. and investigate. So okay. that's why in in, uh, in the UK, after arguing about um, almost uh, 50 million women, okay, only about um, about 30,000 now that complain of one kind of menstrual problem or the other. Hmm. But even those for now may not be related to the vaccine because maybe because of the stress they are going through or some other thing they are taking. Okay. So we don't. But, but with time, as we begin to take the vaccine, everything will be clear. Mm. We, we, need to note all these things down. Like if somebody says, I have this, we write it down. And okay. then we time, after using the vaccine for some months or years, one can come out and go and say, no, it causes this, it does not cause this. Okay, okay. but it's too early to now judge. okay even though as you as you take talk so prof sir me my guy get a personal question where be say me i want ask because as you take talk now say person if it be say not be the covid nineteen vaccine I eh, cause am if e fit be say or if it let them do may they find a test woman of any kind of uh, disease for body before they give dem vaccine May not go be like say na vaccine dem come go they put uh, eh, apoko on top they carry up and down they fit try test their face. Um, it's not necessary because even um, it has been shown that even the vaccine, someone that is pregnant can take it. Mm. Someone that is mm. breastfeeding can take it. In uh, most in developed countries, okay. they said the, the, the, the, the benefit outweigh the risk. Mm. So they actually in America they advise pregnant women to take it. Okay. So they are pregnant uh, because the, the disease itself, COVID-19, is more dangerous than whatever side effect you think you are getting. It carry come, not true. Okay. All right. Thank you very much, sir. All right. Uh, make we still hear our guest, our caller first, then then we can go back to our Sabi Sabi person. Hello, caller. Good afternoon. Hello, caller. Good afternoon, ma. Yes, ma. I know, Madam Tino Ade from Ibejuleki. Good afternoon. Yes, ma. Good afternoon, ma. Um, you get question what you want to ask um, us? Uh, I want to convince Um, okay, may I ask out for you again? you hear the drama. I had it. I have the drama. Oh, you hear her? So, yes, I hear her. Oh yeah, the day inside studio I, for here. Uh, I I need to tell the guy that those that have been taking me. Okay. eh, not had any complication like that. Madam Tinuade. Like, Madam Tinuade. Like, yes ma you know wetin These people, eh the way me don take talk to them they no hear i wan make them act am for you again i wan make you hear am so that you go know how you wan take convince them because whether they go hear for your own mouth na i wan know oya. hey hey amaka oya bring the things make i see because i know say this covid vaccine wey you dey tell me so e no fit make your period to delay o so bring the strip make i see. aunty nurse me i no believe say no be covid nineteen vaccine no pain stop this period o because my friend you sef you don tok am now say e, e dey inconclusive abi wetin you eh, e mean say e never tell us wetin dey wrong wit amaka na na the covid vaccine no be covid vaccine all right eh, madam tinubu oya you just shout change uh-huh. oya injection it was to prevent that eh, COVID-19 in your body is not to damage your body. You see, people don't take am now. People don't take am plenty, plenty. Hmm. And I even know some of my colleagues wey don't take am, and they never complain of toxin like during uh, period. So, hmm. exactly, go and take it and believe that it will not kill your period. Your period will always come normally. I'm telling you I'm not going to I more, not decorate. All right. If you don't have hope to people before, then you don't complain. So why your own? Your own to go and try and take it. Eh? Thank you. God bless you. All right, all right, Madam Tinade, wait, I beg. I know I make you go now. Okay. You don't. You see, I say with the way you take talk to her, so you sure say all this one. You don't feel convinced, so. I sure say I don't convince her because I don't tell an example of those people which is not nothing to them. So yeah. that be say you don't use your own as, uh, eh, experience. Okay. And ah, of course now, yeah, the period no be. No oh. them no no go I believe you go I, I don't convince now. Okay, uh, so now now now be say with the way you take convince them, so how you want take convince and take convince people for outside? How I want you use and take convince people for outside. Of course now convince people many people don't take where I know. Okay. Nothing happened to them ilé ìwà ẹ̀ ní òlọ́sìn abókèké yàgbéyàn ló ti ìgbàgbẹ́ níbi ìlú yàgbéyàn. Okay. All right, thank you very much, ma. Thank you. Thank you. Thank you. All right. All right, my people, now see on top the matter we did for Radio 1 103.5 FM. And our Sabi Sabi person is still there here with us. Prof, sir. Yes. Uh-huh. I know say you no go verse, now. You say self know say <laughs> we need to stick some of the aproko I'm enjoying the program. Ah, really? Thank you, thank yeah. you. Uh-huh. Now, now, Prof, uh, the another question Where they, here wey be say people wan ask you be say, wetin be your advice to any woman where we say don't take the vaccine? and um, the women where we say go still take am where be say dem never take am but they wan still take am if they notice any change or delay for their menstrual flow what wetin you go advise them make dem do. well uh, like i said before if there's any effect, effect from that vaccine Mm. It will be temporary. It, it, everything will resolve within a short time. Mm. Because the body will tend to produce an antibody against the COVID 19. Okay. So why the body is trying to battle? We manipulate those changes in body, not only temporal, not, but not only menstrual pattern. Anything you feel, like all those fatigue, tiredness, and all that, they okay. are for a short period. Okay. And within a short period, everything will pass. So the benefit you derive from the vaccine Okay. South better than all those short term uh, discomfort. All right. Notice when your menstruator and all that. So I would advise that you should just relax. You should, everything will go back to normal within a short time and they should complete their vaccination. Okay. Because okay. if they don't complete, if they go and suffer from COVID 19 itself, that one will even kill the person. Yeah. Huh. So, it's hmm. better, so it's better that you take the vaccine. If you have any uh, short term, uh, you know, menstrual anxiety, it will pass away by itself. Okay. It is temporary. Okay. It's not permanent thing. Okay. And it doesn't affect your fertility. Okay. Mm, so, so you should know that it's temporary and you go. Okay. So complete your vaccination and then you will be all right. okay. short, within one or if within within a month or two. Okay, sir. Go back to normal if it is the thing that's causing it. Okay. Okay thank you very much prof eh, but I get one question wey say one of our caller will ask so eh, I i not know whether you don't the listing. that time whether you don't enter studio that time the question be say you say whether eh, small small picking whether they fit take the vaccine. well um, in some countries are now giving it to small small children now. from which age. Uh, from twelve. from twelve. Okay. Uh, I know in US, uh, some states are giving to 12 year old, and then, but Okay. Okay. Mm. For Naija for this our Obodo Naija No, the adults, the, the, adults are not even taking enough already. So Yeah. we need to eh. get all the adults because the, the disease tend to be worse in adults. Mm. So we need to get them vaccinated. Well. If you not have surplus, they think of giving to the small small children. Yeah. But you know it costs money, so we need to give to people that are, uh, are more at risk first. Okay. Those who are at risk, they need to, and those are the adults that go to work and everywhere. Okay. So they need to get it first. Then if you have the extra, okay. you can take and give it to other groups of people. Okay, sir. All right. Uh, uh, thank you very much, um, Prof. But the last one will be say, I, and thank God say you said say you done the listing since, and then this one now na your own turn. <laughs> yes. Yeah. Now now as you e be say you don listen to the uh, to the drama. If na you be nurse, how you wan take torchlight this guy approach? Because even the nurse sef, e don almost tire for them. Don dey tell them tell them since they no gree hear. If na you be nurse, Prof. Abeg, how you wan take uh, sama this approach? because no, uh, they inside here. I will tell, you. No, they dey here. I've make made a am for you again. Okay. The thing is that COVID nineteen is a serious disease. It can kill. Okay. But the vaccine can give some side effects, no doubt. So which one do you prefer? Uh, to whether, die or to just experience, experience those small side effects Okay. And within a short space of time. Okay, so that, choice is yours. Okay, whether I made them act that part for you again, then you will come shout change when you won't face them because they they inside for yeah. Now all of the night they look me so like who they carry back come off for hand. Okay. Oh yeah, make una have the part again for prof. Eh, eh Amaka, oh yeah, what the test where I say make you do, where the strip? Because I know say this COVID nineteen vaccine, no be make your period season, oh, so show me make nurse, I see. Nine be this. Hey, dis eh, test result sef e dey very invalid oo e no tell us whether na belle do you or not eh, we eh, no na because say i no get belle na this vaccine wey dey cause make my period prof don shout change. Mm. okay now um, what i want to say is the effect of that vaccine assuming the one that is causing the delay in menstruation that will not kill anybody but if you don't take your vaccine and you should go back to your daily as you can catch COVID 19 and die from there. Hmm. So, like I said it earlier on, that those changes are the result within a short space of time. <laughs> so, so if the result is something, it's some, something that one should just bear in mind that it will go away. All right. Things will go back to normal within a short time. All right. So, in fact, eh? And then one will be protected from the, the, the COVID vaccine. Uh-huh. So, once you get the protection, Okay, as you don't tell them so, as you don't tell them so, Prof, they don't hear so. Yes, thank you. They don't hear you now, as you don't convince them so. Yeah. okay. so All right. Thank you very much, um, Prof. Now, God, now go bless you. When we say we take call you and you take come, I shall say if we call you again next time, you go answer us. Eh, no, no problem. Uh-huh. All you. right. Thank you very much, um, Professor Olabisi Loto. Thank you, sir. I work at the Obafemi University, Ile-Ife. Oh, very, very good. And in a prof yeah. of uh, obstetric and gynecology. So people will be saying just yeah. they join us now. Thank you, sir. All right, uh, eh, now we still there on top. So the matter for Radio One One O oh Three Point Five FM. Good afternoon, caller. Good afternoon. My good. name is from Badagri. From Badagri. Oh, yeah. Yes. Yeah. You come out. You got any question where you want to ask us? No, no, I'm not here to share. You listened to today's uh, uh, episode of uh, Life Na Part of Beans, the drama. Um, the thing is, I'm not, I'm not part of my time with I would like me to see am that from Gbagan. Hey, Amaka, I know say this COVID-19 vaccine no be im make your period cease o, but make I still see that test tube wey you say you do. Show me make I eh, see am. Eh, aunty nurse, na im be dis. Ah ah, I talk am, thing, e dey invalid e no show us whether you get belle or not but i know say no be this covid nineteen vaccine make your period cease. aunty nurse i, I don tell you say me i no get belle na why the thing dey show like that na this vaccine dey hang my period. aunty nurse me i believe my friend she no get belle na this covid nineteen vaccine na dey cause am. but you hear why dem talk say amaka and abere dem dey do something you sure say no be him cause this one wey we dey do so. All right, alright eh, oya oh shout change make you face dem mhm oya face dem dem dey here you say i say make you face dem now how you wan take convince dem so Uh, the thing be say that uh, vaccine no go vaccine no fit hang your period. Hmm. how you take know how you take know. that vaccine the thing be say she, okay say she go test the test na tell her say na the vaccine dey reduce the older period um na pregnancy um test dem say make i do and the pregnancy test sef e no show anything which wey be say na the vaccine hang my period no be say i get belle na this vaccine na since i collect am. this vaccine na to prevent coronavirus okay all right uh, eh, my sister as you take talk to am so you sure say you don you don fit convince am so. i i do wan talk to her she dey talk to am you see, they talk to her eh no worry you go see if he talk to her but because of our time many people for fit call in but the little way, you don talk so e sure say you don hear. yes i sure. you sure. Eh. because this covid nineteen no go fit hang all right <laughs> all right thank you very much so and i hope say you they use am they talk to people for outside. yes Okay. Thank you very much. Thank you very much. And eh, from my people, now see on top the matter now we did for Radio 1 103.5 FM. Now, now, now, now. Uh-huh. now we still get uh, other ogbonge What we be say we wan talk but before we come carry go talk and so make i first read uh, our make i first read our um, poll question before i read am we first hear another ogbonge informate again for our media literacy so make una no go anywhere oh. all of everything I im ground tanda gidigba when we go take sama this uh, eh, aproko media literacy. Thank you now welcome to Know the Facts, Get the Vax listener series where Africa Check bring comia domot to help you check COVID 19 health claims, quacks, and cures. COVID 19 vaccine they save life. Now, the best way, way if you protect yourself, your family, and your community. For inside this series, you go learn more about COVID 19, and the different vaccines wey dey, how dem dey do am, how e dey work and how you fit understand and use important healthcare informate. When virus or disease don land for our community, The easiest way wey we fit fight am na to work towards immunity. Immunity na how the body dey take fight the invasion of yamayama micro-organism wey dem dey call virus. Dis dey happen when our body don sabi di yamayama organism and e activate antibodies wey go defend our healthy cells against attacks. E fit occur naturally if we dey healthy enough to fight the infection or with the help of vaccine if e come be like say the virus don dey too strong for our body to fight on e own. When we don achieve immunity, e mean say we don lower the possibility of transmission and the chances of the virus to become stronger. For this episode, we go torchlight natural and vaccine immunity so you go understand their difference and we go know which one dey more effective. Natural and herd immunity na two types of immunity wey we fit develop without medical support. Natural immunity na when our body don dey already capable To fight any infection on your own, herd immunity now when large portion of the population don't get infected, then recover and can't develop antibodies wey go make am easy make them fight off the infection. While these two types of immunity go strengthen your immune system, they feel no fit to fight off some versions of the infection and I risk they say if it cause serious or fatal illness. You feel they wonder why it's important to get vaccinated if natural and herd immunity they exist? The reality be say as your your immune system dey do im best to defend your health. E get some infections wey dey tougher to beat than others and this certainly na the case with covid-19. Immunity for some kind infection dey rely on treatment like vaccines to overcome. Vaccine immunity na when dem use one treatment teach the body to develop antibodies wey go make am easy to fight off infection. Vaccine immunity dey protect the body from the spread of infection. E go introduce your body to the virus and strengthen in defense against am and you no go sick and risk wetin illness fit do your body. um COVID-19 they mutate sharp sharp into new variants and because of how much our body they struggle to fight the infection on its own, vaccine immunity not the only reliable way to beat COVID-19 pandemic. The faster we get the vaccine immunization, the faster we feel ensure the safety of ourselves and the communities where they around the world. Now the end of this episode about natural versus vaccine immunity be this. Share this tip, give your friends and family, and join us for the next episode of Know the Facts, Get the Facts, where we go to explain how the new mRNA vaccine they work and inside effects. my pipo na una don hear so na still another ogbonge informate na him be that one so make you abeg eh make you abeg anything wey you know say you no understand e come be like aproko comot your body for inside no be only your body no be only your mouth everybody na you go comot for aproko now now na the time wey be say we wan come read our poll result i think una no forget say i ask one question when we new start this program and i tell una say the question e still dey our instagram page for africa check underscore for ng and the question be say whether covid nineteen fit um, make person message freeze go your hold am your delay am um, now na the the uh, the result na e come come so and people wey talk say yes e fit delay person message na dem be thirty-one percent na e talk say na yes while sixty-nine percent talk say na no ah People wey talk say na no come many pipo wey talk say na yes na im be say eh, many people don get correct informate now na wetin you dey wait for make you join people wey be say go dey sama aproko make you sef join people wey go dey carry the confam eh, informate dey waka now na the challenge wey me come get for una for this week eh, as you know say eh, you no fit give wetin you no get o oh. yes and na person wey sabi ogbonge informate na im person dey lis ten to make you too for no do wetin make you for no carry last you go come tell us how you take carry share the ogbonge informate wey be say you hear from that person you fit reach us for our facebook for africa check underscore ng for instagram africa check underscore ng and for our whatsapp for zero nine zero eight three seven seven 7789. Alright, eh, as it e be so now, we don't dey pack our bag, baggy baggages Come out for inside studio for this week. Um, we talk our sabi sabi professor olabisi loto wey be say im help us light for this week uh, we talk am say we call am and e come three gboza for the team wey be say they gather put head together take cook this thing the thing come done and we give uh, the big buzzer. wey make noise well well to our producer Becca Olu wey take make sure say everything dey arrange make una no forget say na Africa Check and Fiata for a change na dem come join hands together wey Google News Initiative full hand for their back say oya oh, yeah, make dem come sama uh, eh, aproko wey concern covid nineteen vaccine comot for ground for our obodo naija This program wey you dey hear so no be only once so na every wednesday wetin i talk every wednesday from 1pm go reach 2pm for radio 1 103.5 fm here wey you for dey lis ten to am my own name na aminat Sulaimon. no forget again say you fit still reach us for our facebook for africa check underscore ng instagram africa check underscore ng and for our whatsapp for zero nine zero eight three seven seven seven seven eight nine make sure say you take your vaccine una bye bye.